Dhaggeeffattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal sa'aatii lamaa hodha akka sa'aatii sadii meetira baandii kudhan sagalee 21 irratti Waashingtan DC irra dabarsintu hardaa kun ammaan ta'een jalqaba. Qabaaroota oliyaan soora haala keessan keessummeessa arda guyyaan roobii eebli kudhanii sagalee barii kum lamaaf kudhanii torbaatti qophii VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii naayil saatiin waashingtan dc irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
kan oduu dubbisu hantuu jibee horaa tattamooltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu har'aa mootummaan yuunaayitid isteets lammiiwwan somaaliyaa kuma afur ta'an biyya ofiitti deebisuuf jira.
Koomishinii mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasa isaa kaalee paarlaamaa Itiyoophiyaatti hime keessatti warra rakkoo Oromiyaa keessatti bardabre uummata rakkisan yookaan ammoo rakkoo uumamteef jedhe dhaabbilee himat keessaa tokko ABO fi kan ammoo miidiyaa OMN'ti jedhalleen gama isaaniitiin deebii kenna. Qeeraan warshaa bishooftuu tarree qaluu fi qalu kaanii qaluuf yayyaman kaan qaluu jirmoo dhaabuutti jira yaada gama lamaatti jira waan hir'isanii qopheessin keessaa tokko dutta sana tujube.
gareen baqattoota sudaan kibbaa mooraa koongoo keessaa hojjettoota tokkummaa mootummootaa yeroo gabaabaaf erga guranii booda miidhaan utuu irra hin gadhiisanii jiru hojjettoota hojii nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti bobba'an kudha ja'a ta'antu iggitaman martinuu nagaan qe'ee ofiitti deebi'anii jiru namni du'es hin jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa gamasii haala uumame qorataa akka jiru ta'u dubbii himtuun tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran. baqattoonni kun mooraa tokkummaa mootummootaa kan goomaa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo gama bahaa keessa akka jiran innaa ta'u biyya sadaffaatti darbuu fedhu biyya jeeqamaan raafamte kan ofiitti deebina sodaa jedhu qabaachuullee dubbatan irra jireessi baqattoota kanaa loltoota riphxee loltoota kan ittaanaa pirezidaantii duraanii kan riyaak machaari riphxee loltoonni duraanii saddeet torban darbe sudaan kibbaatti deebi'uuf walii galanii turan kaan immoo maaliif biyya sadaffaatti ergamu akka dhaban baruu barbaadu. lammiiwwan somaaliyaa kanneen kuma afur ta'antu biyya ofiitti deebifamuuf akka jiran mootummaan yuunaayitid isteetsi beeksisee jira eebila tokko bara kuma lamaaf kudha torbaa qabee lammiiwwan somaaliyaa kuma afuriif dhibba saddeetiif tokkotu ajajidhumaa kan biyyaa ba'uu isaan ga'uusaa dubbii himaan immigireeshinii birendan reedii kaleessa beeksisanii jiran kanneen dhibba lamaaf soddomii torba ta'an lammiiwwan somaaliyaa waggaa kana gara somaaliyaatti deebisamaniiru jedhan ibsisuun kan raadiyoon sagalee ameerikaa guyyaa kudhan dura ameerikaatti ambaasaaddara somaaliyaa irraa odeeffannoo argate mirkaneesse ambaasaaddar ahmed isaa waad raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan somaaleef ibsa kennaniin eembasiin isaanii aangawoonni immigireeshinii lammiiwwan somaaliyaa kuma afur biyyatti deebisuuf karoorfataniiru jedhan irra hedduun isaanii kanneen yakka hojjetanii dubbii himaan immigireeshinii akka jedhanitti kooluu galtoonni seeraan alaa yuunaayitid isteetsi keessa jiru kamiyyuu biyyaa baafamuuf jira jedhaniiru. samaayaawii paartiin itti gaafatamtootaaf miseensota paartii keenyaa hedduutu hidhaa keessa jiraa jedha baatii lamaan durallee hedduutu nu duraa hidhame jechuun himata gabaasa mallaskaachuu ammaa soraat dhiyeessa.
akka itti gaafatamaan paartii samaayaawii obbo Yeeshuwaa Saasaffaa jedhutti miseensi paartii isaaniitii fi bulchoota paartii tanaa olaanoo 24 hidhanii ji'a lamaan duralleetti namni hidhanillee ni num jira. ittaanaatti gaafatamaa dhimmi paartii tanaa obbo Bisraat Abbii isaa hujii desee dhaqee qabanii achumatti walloo qabanii barbaadanii eegee dhabaniin duubatti ji'aaf wayiin duubatti manidhaa maayikelaawwitti argan obbo makwaaniin kaasa'uun itti gaafatamaa paartii samaayyaawwii damee dargaggooti isaallee makkanaatiin qabaniitiin eegee maayikelaawwitti arganii jedha jari kun gaafum tokko mana murtii federaalaa damee lidataa fidanii achiin duubatti jedhetti gaafatamaan kun.
መጋቢት አስራ ሶስት ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘ ናቸው ማለት ነው መጋቢት አስራ ሶስት እና አስራ አራት bitootes kudhanii sadiitiif haga kudhanii afurii keessatti jalqabaate isaan achitti argine gaaf mana murtii fidan sunillee ulee hamtuu himatanii agi tokko ammoo gartuuranillee hin beekne jarri kun agi tokko gartuurallee hin beekne yoo tokko tokko maqaa labsii muddamsuutiin isan qabnee jedhanii yoo tokko tokko ammoo waan dhibiin himatan jarri lachuuyyoo inokkola nafii isaanillee akkamaa jira anillee mana murtii sun keessa waan jiruu fi waan jedhaninillee caqase poolisiin is qoratammoo waan feenu irraan arganneef tursinee jedheetiin mana murtiitti hime kun waan nama ajaa'ibsiisaatii jedha. akka obbo Yeeshuwaasitti miseensi paartii tanaa agi tokko hiriir mormii asiin duratti baahir daariitti bahan irratti mataniitiin agi tokkachi qaban manidhaa godina gujii aanaa galaanaalletti akka itti gaafatamaan kun jedhutti miseensi paartii isaanii keessa miseensi paartii samaayyaawwii keessa jechuun manidhaa sun keessallee namni achi keessatti hidhama akka hamaamaa jira.
Waraanni Ugaandaa waggoota hedduuf hoogganaa finciltoota Joosef Koonii adamsaa ture dhaabuusaa beeksise. Dubbiiman waraanaa Birgaadir Jeneraal Riichaard Karimiire oduu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan afaan Suwaahiliif har'a ibsa kennaniin barbaachi Koonii dhaabateera. Gaazexaaleen Ugaandaa akka gabaasanitti loltoonni murna jalqabaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa bakka Kooniin maadheffatanii turan keessaa deebi'anii jiran. waraanni yuunaayitid isteetsi baatii darbe aangawoota isaa kanneen barbaacha sana to'ataa turan gamasee akka baasu beeksisee ture gareen koonii ellaarreen yeroo tokko loltoota kuma lamatti tilmaaman kan qabu ennaa ta'u haleellaalee gandeen biyyattii irratti geggeessamuuf itti gaafatamaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ummati magaalaalee siiriyaa muddamni keessatti hammaate keessatti danqaman har'a erga haleellaan boombii sanbata darbe raawwatee yoo xiqqaate. namoota 126 galaafatee booda achi ba'aa jiran sabaa himaan siiriyaaf biriteen keessa kan maadheffate gareen mirga namaa biyyattii to'atu akka jedhanitti atoobisiin namoota 3,000 fe'atee magaalaalee to'annaa mootummaa jala jiran foo'aaf kifiriyaa kan lola riphxe loltootaan muddaman keessaa ba'aa turan atoobisii kabiroon immoo namoota dhibba hedduutti lakkaa'aman naannolee riphxe loltoonni to'atan maadayaaf zabidaanii bakka humnoonni mootummaa haleellaa geggeessan jedhaman keessaa baasaa turan. namoota kana deddeebisuun qaama waliigaltee baatii darbe irra ga'ameeti haleellaan sanbata darbee raashidan keessatti atoobisii ummata naannolee mootummaan to'ate keessaa baatee deemaa ture haleelee irra hedduun namoota dhumanii kanneen gamasii baqataa turani golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummoota haleellaa sana ibsa kaleessa baaseen balaaleffachuudhaan gocha gara jabinaatii ittiin jedhe. humni galaanaa yuunaayitid isteetsi kan gara andaara galaanaa odola kooriyaatti imaluu ilaalchisee ergaa wal dha'an jiraachuun yuunaayitid isteetsi humni waraanaa isheen ittiin kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf qabdu gaaffii keessa galchuu jedhu xiinxaltoonni waayit haawusiif waaltaan ajajaa waraanaa ameerikaa kan paasifik jalqaba baatee eblaa innaa dooniin gurmuu waraanaa baatee gara galaana jaapaanitti imalu yoo barbaachise tuttuqqaa kooriyaa kaabaaf deebii kennuuf innaa jedhan sirriitti waan adda baafatan hin qaban turan gurmuun humna galaanaa sun ammayyuu garba hindii gama kibbaa bakka awustiraaliyaa waliin leenjii waraanaa irratti geggeeffamurra jiru waaltaan ajajaa paasifik kaleessa akka ibsatti gareen kun akkuma ajajatti ammayyuu gara paasifik gama dhiyaatti imaluuf jira pireezidaant doonaald tiraamp kan hedduu humna qabeessa ta'e gurmuu humna galaanaa ergina jechuudhaan ebla kudha lama dubbachuun isaanii ni yaadatama xumura torban darbee kooriyaan kaabaa yaalii niwukileeraa hin geggeessine bakka isaa garuu agarsiisa waraanaa geggeessaa turte oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsaasa irra jirtan kun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan tu dabarraa warshaan bushooftuutti harree qaluuf jaaran cufamuu fi cufamuu dhabuu isaa akka dansa mirkanaa'ame agi tokko cufamee jedha agi tokko ammallee wayittachimu mul'ataa jedha. Bulchiinsi magaalaa bushooftuu xalayaa dhiyoo tana barreesseen akka warshaan sun cufama jaje. Bulchaan magaalaa tana obbo Daadhii Wadaajoolleen qophii teentaa torbaan kana irratti cufamuu tana mirkaneessuuf akkana jedha achiin duba gara qophiitti geessisan deebisa.
Adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaa sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraataa. aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uunsaa keessa waliin galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirrii hin taane sadarkaa sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sana irratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu Xalayaa dhuma torban darbe keessaa barreesseen dhaabbanni kun akka hojii dhaabu gaafateera. Xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla saddeet bara kuma lamaaf sagal. kunis sanbata duraa darbe jechuudha naannoo oromiyaatti bulchiinsa magaalaa bishooftuurraa dhaabbata shaandaan ijaa jedhamu kennamee fi dooktar daadhiin irratti mallatteessan dhaabbatichi akka hojii dhaabu akeekkachiisa xalayaan kunis fuula feesbuukii waajjira koominikeeshinii itiyoophiyaa irratti baafameera jiraattonni magaalaa bishooftuu warshaan sun hojii jalqabuu isaatiin muufatanii turuu isaanii nutti himaniiru sagantaa darbe keessatti amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan shaandaan garuu. wanni nurratti godhame sirrii mitii jedha daayireektara dhaabbata qeeraa harree obbo akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti osoo hin seenin dura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fufnu nutti himameetti hojiitti seennee jedhan.
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተወካይ የባህልና የቢሾፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተወካይ የአካባቢው አባ ገዳ
Bakka bu'aan garee Ortoodooksii Itoophiyaa bakka bu'aa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu abbootii gadaa naannichaa bakka bu'oota amantii Musliimaa fi Pirootestaantii Koomishinarri Investimentii magaalaa Bishooftuu hagi kun hundumtu bakka walga'anitti maree godhameen eegumsi haa godhamuu dhimmi kun aadaa keenyaan adda waan ta'eef. eeggannoon itti godhamee yoo adeeme misooma biyyaatiif waan ta'eef hin morminuu waan jedhu dubbatan sun ibsa ejjennoo irratti barreeffamee jira. Kana waan ta'eef nutis yoo eeggannoo kana fudhanne isaanis gama dhaabilee amantiitiin hawaasa biratti dadammaqiinsa akka godhan akka uuman walii galleetu kan gara hojiitti ceene.
Obbo Akliluun dabaluudhanis erga hawaasni mormii godhee booda qaama dhimmi kun laallatu hunda beeksisnee waajjirri pireezidaantii Oromiyaa nuyi waan godhuu qabnu hin goonaa isin hojii keessanitti fufaanuun jedheeraa jedha. Kana qofa sodoon ta'in sababa yeroo mormii san balaa nurra gahee fi meeshaa nu jalaa fudhatamee hirphee akka nu kaffalamu nutti himamee san eegaa odoo jirru heeyyamni barreeffamaan nuu kennamee amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirraa jedhan.
አደጋው በደረሰበትና ከአደጋው በኋላም የተወሰዱ ንብረቶች Balaan sun battalaga fi isaan boodattis meeshaaleen fudhatamaa jira tilmaamaan birrii miiliyoona sadii haga miiliyoona shanii kan ta'u balaan ga'uusaa tuqnee qaama dhimmi ilaalu koree beenyaatti dhiyeessine koreen waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu dhufee meeshaa barbadaa'e hubatee amma hagi tokko beenyaan akka nu kaffalamu murtaa'ee dhufeera gaafa ceekiin qophaa'u isinii bilbila kan jedhu ibsi koomishinar investimentii irraa nu dhaqqabee jira.
Akkuma yeroo darbe gabaasnes egaa obbo Akliluunis warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himana. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota dhibba lamaa qalsiisuu akka danda'u hojjettoota. lammiilee chaayinaa jahaa fi biyya keessaa jaatamii torba akka qabanis natti himan ta'us garuu jedhan obbo akliluun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta suuta jalqabnee guyyaatti afurtamas shantamas qalaa turree guyyaan saddeettama itti qalles jiraa jedhanii harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii shan an ta'an torban kana gara biyya alaa erguudha karoora keessatti qabannee odoo jirruu xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. dhumarrattis obbo akliluudhaan kana booda karoorri qabdan maali miidiyaan tokko tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaaddan gabaasa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen isaanis.
abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha haaluma walfakkaatuun naannoo moojootti kan chaayinaa kan ta'e. warshaan pilaastikaa tokko cufameera sababaa kanaaf abbootiin qabeenyaa chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru inumaa nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan qaama dhimmi ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama.
jiraattonni magaala bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaala isaanii irra gahe kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabeef fakkaatu jedhanii.
Wanni adda ta'e ani yoo ijaan kana arge guyyoota gaafa jimaata qidaameeti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii dallaalu.
Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira wanna adda ta'e.
Jira amma kaleessa fakkeenyaaf warroonni harcaa turani makiinaa ayisiisarii tokko kaleessa amma buuse. Bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaatiin gaariidha maaliif qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataatiin jira. wanni inni raawwatuu qabu wanna uummataa ta'uudha malee kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'in raawwachiisuudha wanni guddaan jechuudha amma raawwatamee yoo mul'ateedha amma fakkeenyaaf fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha sochii namaa bal'aatu jira aanaalee adda addaatii nama dhufutu daandii kanatti fayyadama hojjaa eega jalqabee amma baay'atee naannoo hojjaa lama sadii yoo ta'edha. Amma garuu ammaan foolii isaa baay'eera jechuudha.
Hinxiraa jechuudha.
Ee safuu duwwaa osoo hin ta'in fayyuma keenyaaf gaafii keessa kan qarshuudha jechuudha.
tamsiqasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti qophii teennee jalqabne gara daqiiqaa kudhanii shanii tokkiyaane sirbaatti dabarra jaalaltee tantee narra guutte narra nan maartu jaalaltantee na buuse ol na nan paartu qorskiyyaan deemta naan hin wallaantu jedhee waaqaaf guyyoo sirba abdullaa jirma armaan dura sirba irra deebi'eetiin midhaasa sirbe.
Koskiyan deemta naani wallaantu wallaantu xiqqoo miidhagdu yaayyuu na deete hafuula laatu kayyoo miidhagdu yaayyuu na deete hafuula laatu yaayyuu na deete hafuula laatu yaayyuu na deete hafuula laatu. lallaba dhageetta anas siyaama anas siyaama buqqin kii garta anas siyaada anas siyaada silaftuun dubbatu maaliif minannaneenne maaliif minannaneenne tol sirii keessa.
Ayyaamtaa miidhagasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan fedda dabarra. Dirree Demokiraasii. Koomishineerii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaaskalee Paarlaamaa Itoophiyaa dhiyeessi irratti rakkoolee bara 2016 keessa uummata hiriirbaafti jedhe irratti rakkoolee naannoo Oromiyaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Kibba irratti waan dhalate jedhe irratti gabaas baase. Akkuma kanaan rakkoo tanaan wal qabateetiin Itoophiyaa keessa barsuun keessatti bara 2016 aga gabaasisuun bahetti nam dhibbita jahaatiif jaatamii sagalii du'e kum tokkoof kudhanii saddeetitti miidhame kum hedduutti baqate qabeenyi hedduutti badee jedha tan irratti waan hedduutti bade qabeenyaa fi horii miliyoon hedduutti badee jedha rakkoolee tanaaf ammoo dhaabbilee siyaasaa garaagaraatti hammeessee jedha koomishineerii koomishinii mirga namaa Itoophiyaa kunin warra tanaan himatan keessaa tokko paartii ABO'ootii fi miidiyaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jarilleen waan himataniin kan irratti deebii kenne namootti dubbise waan oduu himaan ABO'oo obbo Toleeraa Adabaa jedheen jalqabne.
Obbo Toleeraa koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa gidduu kana gabaasaa baase keessatti keessumaa waa'ee mormii Oromiyaa keessaa ilaalchisee mormii kun ittiin ka'iinsi isaa dhabamuu bulchisa gaariitii fi cabinsa mirga dhala namaa akkasumas immoo rakkoo dinagdeeti jedhee kanatti gargaaramuudhaan kanneen jeeqamaaf hookkaraa qindeessaa turan dhaabota shororkeessota jedhamanii ramadaman kanneen akka adda bilisummaa oromoo fa'ii jechuudhaan dubbatee jira kanaaf deebiin keessan maali.
sadarkaa duraatti koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa jedhamu kun mootummaadhuma wayyaanee PRDF'n ijaarame. Kanaafuu ilaalcha walaba ta'e hin qabu. Ilaalchuma mootummaa kanaa paartii aangoorra jiru calaqqisa jechaadha. Kanatti aansee uummanni Oromoos haa ta'u uummatoonni Itoophiyaa biroo Gaaffii kaasanii gaaffii bulchiinsa gaarii naannoo yookiin immoo gaaffii dinagdee qofatti gadi buusanii kan isaan dhiyeessanii fi gaaffii siyaasaa kan hin qabne fakkeessuudhaaf. Uummanni Oromoo fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa ture achi immoo gara fincila xumura gabrummaatti hoggaa tarkaanfatu. mootummaa wayyaanee kana aangoo irraa buusuuf malee jijjiirraa qabeebsaa gaafachuudhaaf akka hin taane gaaffinni dhiyeessaa turee fi dhaadannoonni dhageessisaa ture irraa ni hubatama jechaadha. Kanaaf gaaffiin uummanni Oromoo qabu gaaffii siyaasaati. Gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Gaaffii bilisummaati. Isa kanarraa ka'ee qabsoosaa waggoota dheeraaf adeemsisaa jira jechaadha. Mootummaan kun gaaffii kana deebisuu dadhabuurra yookiin immoo gaaffii kana deebisuuf fedhii waan hin qabnee fi rakkoo dinagdee nu mudatetti dhimma bahanii dhaabonni shororkeessa ummata kana gara hin barbaachisne adeemsisuudhaanii hokkora yookiin immoo shororkaa uumani kan jedhudha. gama adda bilisummaa oromootiin mootummaan shororkeessaan mootummaadhuma sana akka ta'etti hubatama akkasis han uummata uf jalatti bulchu uummata nagaan hiriira nagaan mirgasaa gaafachuuf ba'e gara jabinaan kan fixu manatti itti dhaqee kan ajjeesu saamu hidhu kumootaan kan lakkaa'aman isa waan ta'eef shororkeessaan isa gabaasni koomishinni mirga namoomaa mootummaadhaan utubamee mootummaaf gabaasaa kennu koomishina walaba waan hin taaneef waan inni dhiyeessuu fudhataman qabu adda bilisummaa oromoo biratti.
Adda bilisummaa Oromootu ookkaraaf jeeqama kana qindeesse ka jedhudha kan inni dubbatu dhugumatti adda bilisummaa Oromootii kan sochii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sana qindeesse.
addi bilisummaa Oromoo waggaa tokko yookiin waggaa lama as miti an inni socho'aa ture waggoota dheeraa afurtamaaf dhiyaatanitti akka dhaabaatti uummata Oromoo mirga isaatiif karaa isaaf danda'ame hundaan akka qabsaa'u kan gurmeessaa, kan ijaaraa, kan kakaasaa fi dammaqsaa ture ammasitti jirudha. Addi bilisummaa Oromoo uummata mirga isaa karaa isaaf danda'amu akka falmatuuf qopheessa malee tarkaanfii shororkeessummaa akka fudhatuuf miti. Kanammoo tarkaanfii uummanni Oromoo biyya keessatti fudhataa ture irraa kan ifatti hubatamudha. Akeekni uummata Oromoo uummata biroo irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu, mootummaa sana irratti kan xiyyeeffate ta'uu, kan isa waliin nagaan jiraatan yookiin immoo hojjetanii jiraatan irratti tarkaanfii homaatu kan hin fudhanne ta'u uummatoota biroorraa homaatu rakkoo akka hin qabne kan ittiin agarsiisedha. Uummanni akka mirga isaaf qabsaa'u gochuun dirqama adda bilisummaa Oromooti. Itti jiras yeroo dheeraadhaaf. Shororkeessuuf yookiin immoo mirga uummatoota kaanii tuquuf osoo hin taane karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture, qindeessaas, ijaaraas, gurmeessaas ture fuuldurattis kan itti fufu ta'a.
Obbo Toleeraa mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Addi bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maali jedhee amana?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaasaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaaneeti PRDF ummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma ummatootaatu dursa miti. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. rakkoo saboonni mirga dhabuuti qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti walabummaa dhabuudha hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a kanaaf hundee rakkoo ummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasaa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa ummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuu irra furmaata jechuudhaan amana adda bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffatoota keenyaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa jeeqamaaf hokkara Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteets keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daaraktara olaanaa OMN obbo Jawaar Mahaammaditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiruuf jireenya Oromoo bal'oo fi cunqursaa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaya seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota sadeen dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleeffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turani. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu cittiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fite san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. miidiyaalee biyya alaa jedha miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hidhuudhaan kanatu kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka itti sochoonu kan nu godhe nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna himannaan maqaballeessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhala namaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa dhibba afuriif jaatamii lama naga eegdota mootummaa irraa immoo soddomii sadii walumaa galatti dhibba afuriif sagaltamii shan akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa dhibba sadiif sagaltamii shan humnoota naga eegumsaa irraa dhibba tokkoof digdamii ja'a walumaa galatti dhibba afuriif jaatamii afur jedha kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta.
Gabaasaan kun sirrii miti akkuma addunyaan beektu akka OMN'ttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmee irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a sadaasa kudha lama bara kuma lamaa shan irraa hanga muddee soddomii tokkootitti lakkoofsi namaa ajjeefame nama kuma lamaa fi dhibba lamaa fi oli kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaatirraa kan ajjeefames lakkoofsi kamma isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addaatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaatu gara mootummaatirraas namni kan ajjeefamanii jira garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalota oromiyaatu hin dubbifne yoo nu dubbisan jedhamee qondaalonni oromiyaa haasa'an cal'isaniituma finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiiwwanii uummata hin gaafanne san qofaa miti addisuu gabra egzaabeer kan waan kana nagaan geggeessa jedhamu miseensa TPLF beekamaa kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture bara dheengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sunitti tarkaanfiin mootummaa fudhate hin xiqqaate numaa'u dabalee fudhachuu danda'uudha qaba humni sekiuritii jedhee nama dubbachaa ture amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti ihaadeg parsantii dhibba mo'ate jedhee nama sartifaayii godheera jechuudha kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessanillee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti eenyufaa du'e eessatti biyyattee osoo gabaatte maqaa tokko lamaan qabu jarri kun nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'e gama mootummaati ragaa qabatamaatiin dhiheessine jaarmaaleen akka human right watch warra akka reuters gaasa keenya sana irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessanidha jechuudha kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya sanii alaa UN'dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaatee fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaanii kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha.
Gama biraatiin koomishinni mirga dhala namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba jedhee jira fakkeenyaaf ayyaana irreechaa harar sadii irratti geggeeffame irratti dhumiinsa ga'ee fi qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta? Akka hoogganaa dhaaba oduutti.
Egaa gabaasa kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deeman ni beekna kun ifatti yeroo ammaatti dulli dho'isaadhaan lammaa magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifaan ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri irreecha hayyame jechuunis opiniyoon keessaa warri akka lammaa magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Gaaf sanitti dhugaadha gama TPLFin gama sekiyuritiitiin irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambifne rakkoo guddaatu uumama kan jedhuun itti fufsiisanii jara san saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan itti fakkaata.
Daariktara olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammad ibsanaa kenniteef guddaa si galatoomsadha.
Nama waatillee irra deebi'ee ulfaadhu wayyoon isin jedha.
qophiiteen fixachaa yaa'uu jirra yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila waan hedduu irratti qophiiteen caqasuu jirtanii raadiyoon irraa televezyiinii irraa televezyiinii naayil saat irraa qophiin caqasuu jirtan tan sa'aatii shanii fudha akka sa'aatii jahatti halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti naayil saat irraa caqasuu illee dandeettani hoorn at voa news yoo jettan ammoo yaad keessan nu barreessuu dandeettani afaan oromoo at voa news dot com akka ingiliffaatti yoo barreessitanii jechuudha kanallee yaad keessan nu gaha yaadi keessan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qabsiisa lamduwwaa lam lamduwwaa shan sagal sagal afur lama extension yookaan ammoo dameen gara afaan oromoo san dabarsitu kudhanii sadii tanaafuyyuu waan beennu walirraa barachaa yaana nama kennaan tanuma jenna naga keessa nuu bulaa qophii boriitiin walagarraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.